ህሉ ሰለስቱ
Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan Diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenyaa. Kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti bu'uursituuf itti gaafatamtuu dhaabbata siiqqee Women's Development Association jedhamu ka ta'an adda zartiiwwan tafarraa waliin marii geggeessine dhiyeessina. Adda zartiiwwan torban dabarsine kana keessa waajjira haadhoo tokkummaa mootummootaatti ka geggeessame gumii waggaa kan qixxummaa saalaaf humneessuu dubartootaa jedhamu irratti argamuudhaaf niiwoork innaasaan dhufan bilbilaan argadhee dubbiseera. Waa'ee walga'ii sanaa akkasumas waa'ee dhaabbata isaanii nuuf ibsaniiru. Dhaabbata siiqqee yoo hundaa'e deebii adda zartiiwwaniin jalqabna.
Barrisaa tureera akka lakkoofsa warra Awurooppaa kanatti bara kuma kudha sagalii fi sagaltamii torbatti dhaabbate sirriidhumatti hojii keenya immoo kan akka gaariitti jalqabuu danda'e kuma lama booddeedha.
Maaltu isin kakaase dhaaba kan hundeessuudhaaf?
Ani dubartii Oromiyaa keessatti dhaladhee dubartummaan immoo miidhaa inni qabus nan beekaa. Akka carraa ta'ee ijoollee laman qabaa. Ijoollee koos anatu guddise kophaa. Dubartii ta'anii kophaa ijoollee guddisuun akka hammam akka dhiphina qabus argeera. Jireenya haadha kootii irrattis argeera. Rakkoo harmeen koo keessa darbite keessa anis dhufee ni ilaalu. Dubartooti keenya kuni yaadumaan bukkee isaanii nama dhaabatee rakkoo isaanii nama dhaggeeffatuuf yoo argatanii gaariin ta'uu laataa jedhee tan jalqabe malee yoon jalqabu ani miti mootummaa ta'ee lafamma jiru kana ga'a jedhee siyaadee miti. Yeroo dhumaan qabuun bira taa'ee dubartoota harka qalleeyyii ta'an walitti fidee isaanii sagalee isaanii dhaggeeffachuu gorsa adda addaa kennuu fi ture hojii yoon jalqabu akka kanatti tan jalqabe dubartoota digdamaa wajjin jalqabe. Qabeenyas qabaadhee miti. Beekumsas qabaadhee miti. Garuu namni rakkatee namni dhiphina keessa jiru gurruma isaan dhaggeeffatullee yoo argatan tarii abdii ta'aa fi laataa jedhee tan jalqabe.
Ergii jalqabdanii amma barrisaa xiqqoo fagaateera. Yeroo ammaa dhaabbati keessan kun hojii attamattamiifaa hojjeta?
Amma egaa yeroo si'a'u jalqabnu qusannoodhaan ni jalqabani dubartii digdama kan jedhe naannoo sabbataatti kan jalqabee qoraan baatanii finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galaniitu ijoollee isaaniitiif daabboo bituu buna bituu warri digdamman sun waggaa isaatti shantamii ja'a ta'anii utuma adeemuu lakkoofsichi dabalaa dhufe egaa yoo jalqabnu. Akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii galii argatanii hin jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessaa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'edha kan jedhuun kaanee barumsa shamarranii immoo itti daballee isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarraa. Lafa jiranitti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoormii bitatan kenninaaf. Itti daballee immoo barmaatilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa turre. Lakkoofsi dubartootaa dabalee dabalee baay'ataa yoo dhufanii. Akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee pirojektoota keenya babal'isaa dhufne amma waa'ee koorniyaa irrattis hin hojjennaa gender based violence isa jedhamu kanarrattis bal'inaan hojjennaa tokkos immoo hojii sanadha kan ammaa adda nana fiduu danda'e si'anaa siiqqeen amma amma kanallee adeemsa keessa pirojektoota dhumanii nagaadhaan addaan dubartooti of danda'anii deemaniitu dabalate. Ammuma kanayyuu kuma torbaatamaa oliidha kan nuyi hojjetaa jirru. Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjennaa akkuma jirutti pirojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
kuma torbaatamni kun dubartoota kuma torbaatama gargaartu jechuudha.
Shamarranis dubartootas. Amma nuyi gargaarsa hin jennu gaa gargaarsa jennee miti karaatti agarsiisuudha. Akka isaan dammaqanii, akka isaan baranii, akka isaan mirgi isaanii akka eegamuuf akka isaan gaafatanii. Nuyi immoo isaan bukkee gorree akka isaan ciman gochuudha hojiin keenya.
Aweernesiidhuma kennitu jechuudha.
Aweernesiis hin kenninaa, isee garmalee harka qalleeyyii taateef hoolaa binneen kenninaa. Daanqoo binneen kenninaa, sa'a binneen kenninaa, waan adda addaa irratti bobba'anii akka isaan hojjetanii of fooyyessanii karaatti agarsiifnaa jechuudha.
Dubartoota isin hamma yoonaa gargaartanii of danda'anii itti milkaa'anii akka fakkeenyaatti maqaa nuu dhooftan qabdu.
Eeyyee baay'een qaba. Amma fakkeenyaaf sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa. Qaroo dhabeellii illee gargaarra turre kutaa saddeetii jalqabnee ammas amma digirii fudhatanii giraajuweetii godhaniiti gargaaraa turre amma mucaan tokko wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjeti digirii seesa lammaffayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakiimota kan ta'an jiru injiinaroota kan ta'an jiru gara jaatamii shanii ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru numa biraa immoo. Kan numa biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifneenii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru. Oolmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Guutummaa Oromiyaa waliin geessan moo yookaan bakka kam kam fa'aa irratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe sabbata alanganaa lafa jedhamtu magaala xinnoo tokko keessatti hin jalqabe warra digdama sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjetaa turre dubartooti kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru. Naqamteenii wallaggarraa mattuu irratti qabnaa arsii irratti qabnaa. Naannoodhuma shawaa kana keessaayis immoo mojoo irrattis bishooftuuttis qabna. Egaa lafti baay'ee itti adeemne warruma kanadha. Pirojektoota yartuu immoo asoosaadhaa fi gambeela irrattis hojjetaa turre. Ammallee pirojektiin keenya nu jalaa dhumeera. Achittis dubartoota ijaarree baane. Kanaaf hundumaa waliin geenyeerra jechuullee yoon dadhabe. Bal'inaan garuu wallagga bahaa irrattis baay'ee hojjenneerra arjoo irratti naguutoo biddaa irratti kana kanatti hojjetaa turre qaba.
Pirojektoota hojjetaa jirra.
Pirojektoota isin amma maqaanaa dhooftan kana keessaa amma kan hojiirra jiru milkaa'ee garaa keessan isin ciibse.
Kan garaa koo na ciibse ani barumsa irratti isa hojjennudha. Barumsa irratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuyi itti jirru barumsa shamarranii isa tokkodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessotaa dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu hin dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuuti ka'aniiru. Guutuu guutuutti parsantii dhibba tokkoon milkoofneerra jechuun hin danda'amu laftitti harca'inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira. Laftitti haalli namaan mijannes jira. Garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoolleen of danda'anii ija isaanii banatanii cimanii waa'ee mirga isaanii yaa'u dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifnee har'a boordii keenya keessatti illee boordii keessatti galanii kan hojii siiqqee hojjetaa jiranis hin jiru. Kanaaf barumsichaan kan baay'ee na gammachiisu.
Nama meeqa taatanii hojii kanarratti bobbaatanii jirtu?
Amma gara nama jaatamii shanii fuul taayim kan hojjetan yeroo guutuutti mindaa guutuudhaan kan hojjetan jaatamii shan qabna. Tola ooltummaadhaan immoo kan nu gargaaranii gara soddomii afurii qabna.
Dhaabi keessan dhaaba bu'aaf hin hojjenneedha. Hojii isin manatti himtan kun hojii gurguddaadha. Hojii hojjetamu kana hojjechuuf maallaqaan nama barbaachisa. Maddi galii keessanii maali?
Egaa gargaarsuma alaa argannuudha. Piroopoozaalii barreessineetu kadhannaa hin kadhannaa hin argannaa. Jalqaba yoo'n jalqabe Oxfam Kaanaadaa kan jedhamu tokkotu addanaa Finfinnee irraa nu gargaaraa ture waanuma xixinnoodhaan booddee keessa garuu warri kaanis ilaalanii akkasuma nu gargaaruutti ka'anii kanaaf biyya keessaa kana qabnaa waan jennu qabnu dur. Ammallee dhiyoo kanatti lafa sargannee ijoollee shamarran keenya warra harka qalleeyyii kanaafis waan akka seentarii wayii ijaarreerraa lafatti waan adda addaa galii argamsiisuu danda'u gara fuulduraattis yaadaa jirra. Maaliif yeroo hundumaa harka namaa harka alaa ilaalaa akkasitti itti fufuun waan danda'amu waan hin fakkaanneef. amma gaanuu umtuu attam goonee biyya keessatti galii argachuu dandeenya illee itti yaadaa jirra.
Gara dhumaa irratti gidduu kana anis kanneen argadhee isin dubbise as gara yuunaayitid isteetsi kutaa niiyoork dhuftanii iyyaafadheetan as jiraachuu keessan dhaga'een kan bilbilaan isin quunname mee maaltu gara kanatti isin fidee imalli keessan kun maaliif?
Gara kanatti yoo dhufu amma sadaffaa kooti akkaataan itti dhufuu danda'e immoo warra UK keessatti beezii kan godhe dubartoota irratti kan hojjetu gargaarsaa kan godhu jira. Isaanii wajjin waa'ee mirga dubartootaa irratti hin hojjenna. Hunda caalaa immoo inni baranaa inni barreen gaddaallee akkuma kana dubartootii akkamittiin dinagdeedhaan guddatanii. Geggeessuu danda'uu isa jedhu irratti ture. Amma barana ammoo bukkeedhaan jara kanaa wajjin wuuman kaayind warlid waayid jedhamanii asitti ispoonsarii nu godhee as nu fide. Isaanii wajjin wanti nuyi hojjetaa jirru dubartoota warra dargaggoo ta'anii dubartoota waarshaa keessa hojjetanii waa'ee mirga isaanii irratti waan hojjennu qabna piroojeektii guddaa tokko. dugda duubaanii kan nu gargaaru kan Woman Kind kanaa wajjin akka hojjennu nu godhe mootummaa neezerlaandiidha. Dubartooti waarshaa keessa hojjetan kun miidhaa adda addaatu isaanirra ga'a. Biyyi keenya Itiyoophiyaan immoo waa'ee mirga lafaa iddoo hojii waarshaa lafa hojii irratti mirgi dubartootaa yeroo miidhamu. Seerri bahee inuma jira garuu ILO waan naayintiin yookiin immoo ILO dhibbaaf sagaltama konveeshiniin kan ILOodhaan qophaa'ee biyyi keenya mallatteesse. Kanaaf isarratti miidhaan dubartootarra gahu kuni ILOon kuni akkamittiin biyyi keenyas fudhattee akka biyya gara biraa raatifaayi gootee hojiirra ooluu danda'a isa jedhu irratti hin hojjenna turre. Isaas dhufee akkan dubbadhuudha kan na affeeran jira. Kanaaf lafan dhufe kanatti kunuu akkas akkas jira. Seerri biyya keenyaa seerri gaariin jira. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee mirga dubartii lafa hojii irratti miidhaan adda addaa yeroo irra gahu guutuu guutummaadhaan eegsisaa fi hin jiru waan ta'eef kanaa advookasii yookiin immoo kaka'umsi akka. Mootummaanis karaa adda addaatiinis dubartooti warri hojii hankeenya fakkaatu wajjinis taane sagaleen keenya akka nu dhaga'amuuf hojjetaa turree isa jedhu isaanii wajjin asitti sheerii gochuudhaaf kan dhufe yookiin immoo muuxannoo keenyas warra kaan irraayis barachuudhaaf kanaafan dhufe.
Eessatti ture walga'iin keessan?
UN heedkwaartarii irratti.
Eessa eessarraa dhufan dubartooti walga'ii sanarratti hirmaatan?
Biyya hundumaarraa kan dhufanidha. Biyya keenyaas kan dhufan jiru. Karaa mootummaa kan dhufanis jiru. Waajjira mootummaa adda addaarraa iddoo gara biraarraas baay'eedha kan dhufe egaa biyyuma lafaa guutuuf guutummaadha. Inni kun CSW yookiin immoo Komishin of Staatas of Wumanii jedhamee waggaa waggaadhaanii. Karaa UN Wumaniidha kan qophaa'u. Hundumtuu dhufeera ga'a. Kan dhufuu danda'e hunduu asirratti argameera. Baay'ee namatti tola. Dubartooti hundumtuu wal ga'anii sagalee walii dabarsu. Rakkoo biyya adda addaarra jiru. Muuxannoo walii dabarsu. Akkamitti immoo gara fuulduraattis wal gargaarree dhiibbaa dubartootaaf shamarran irratti dargaggoo irratti ga'uu akkamitti hambisuu dandeenya? Kan jedhu irratti marii adda addaatu gaggeeffama. Kun immoo kan ta'u yeroo hundumaa waggaa waggaatti ji'a maarchi kana keessatti.
Addee Zartuun Tafarraa ibsa bal'aanuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jabaan alaachuu keessanii.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Morodaati.
Qophii dhandhama muuziqaa keenya kan torban kana wallistuu Aashaa Birriitiin eegalla. Aashaa fi jireenyaa shifarraa'uu walloorraa kaasanii jimmatti nu geessanii baaleedhaan nu gahu. Kamiseerraa ka jalqabu. waan bunni gogse gannatu jiisaa oolee bula malee yooman si dhiisaa jaamboo jootee kunooti.
Waan bunni gogsee gannatu jiisa ooleen bula malee yooman si dhiisa barris dabaree dhannamaa geechi yoo rabbi jedheen. Addaan baanee nafnu yaajigaa koo sirra seenjuun na beekaa gubaa koo kan darbe sammadii sisittiin kaasuu natti hin kaasin. Yeroon gootee sayyaadee sammuun gaabbiin. Waan bunni gogsee gannatu jiisa ooleen bula malee yooma si dhiisa barris dabaree dhannamaa geechi yoo rabbi jedheen. Waliif galla kullee too walabni nama miti. jirtu magaalaan koodheetiyya yaa jaalala ijoollummaa kan biyya. Waan ammasii arguun koo waan hin oolle naan damee dachiirra kan si chaale waan na dhukkubuus waan na wallaale gajjadee gafeera lafa laale. Bakkachi dhugamu mul'achaa barri dukkanaa samii dameera beekamta bakkee natti dhiyaata harkee firri koosuma jibboota lafti yaa fagaatu rakkinaa gammaatu anaaf si argachuu ragamtuun caalu rakkoo jedhee kullee togalleen oolu qopheechi bakkeen bulu. Egaa togalleen oolu kalloo togalleen oolu. Asiif yachi laalu babeera kan si caalu.
Kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha.
Ooyee mankaraaree imimmooni lakkuroobse lakkuuni lakkuroobse gaaffii jaarraa hedduu eenyuun na deebise gaaffii garaa danfoo. Eenyuun na deebise mudannoo tasamu arjoo marabbiiti maalumaaf gadaadoon anatti marmarti maalumaaf gadaadoon anatti marmarti. Nafti galma kootis na jalaa fagaate hawwii garaa kootis hawwii taate taafte dhiiseenee edaa kinubaanee. Binseenee anaatti fakkaane kayyoo ga'umsa koos hin dhiifne hin daganne kayyoo ga'umsa koos hin dhiifne hin daganne. Hawwii hawwii hawwii. Ana wiikoo malee anomaa hin beekne. Hawwi hawwi hawwi ana wiikoo malee anomaa hin beekne. Hawwi hawwi hawwi.
Ashannaa fi Baqqalaa yookaan Ashee Amboo shamarran shawaa faarsa qalloo mudhii sonsaa kan mormi ishee lookoo jedha lookoo
Bareedduu shawaa kan mudhiin sonsaa mormi ishee lookoo mudhiin sonsaa mormi ishee lookoo kakalloo gashan baasee shurrubbaa. shii gadda shaashii shambaa jedhe shurrubbaa shii gadda shaashii bareeda dhookoo hundee hundaan rabbi bareeche bareeda dhookoo malaa kasaa itti gumaache bareeda dhookoo abbiichuu moo galaanii laata bareeda dhookoo meenaatti maa iddoo dhaloota bareeda dhookoo yaa miidhagduu safeeffadhuu koo bareeda dhookoo itoo harkaa qabaa qalbii koo bareeda dhookoo infaarsaa meesin boodaloota bareeda dhookoo maafaanaan sif dhaba jechoota bareeda dhookoo dhookoo dhookoo dhookoo dhookoo bareeda dhookoo dhookoo dhookoo dhookoo kankoo bareeda dhookoo dhookoo dhookoo dhookoo kankoo. Yaadaalee mobacha yaadiiroo warriishi yaadiiroo warriishi akkanna teessisa guyyaana raffisa yaraa dhabeyaani. Yaadaalee mobacha yaadiiroo warriishi dhiiroo warriisaani dhidheetoo gaafannaan lachuunaan jedhan dhaangaalee anaani lameen tokko hin baasuu addaani. Nalaale dibachooti wal fakkeesse lamaan isaanii akkas bareeche safuudha yaajan naannoo uumamaa uumamaa. Nalaale dibachooti wal fakkeesse lamaan isaanii akkas bareeche safuudha yaajan naannoo uumamaa uumamaa. Safuudha yaajamaa bareeda uumamaa safuudha yaajamaa muduun gadduumamaa safuudha yaajamaa bareeda uumamaa.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti darbee laallaa andu'aalem goosaa baasaqii baasaqa
Raase raase raase barri baraate baran baraase. Raase raase raase barri baraate baran baraase. Raase raase raase barri baraate baran baraase. Adiisa abbaan adiisa abbaan shaggar baanaa kaata malee kaata dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Shaggar baanaa kaata malee kaata dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Darbee laalaa ratta qayyamtee laataa. Kokkortaa balaa baataa. Eenyutu sarmee baataa. Barris bara fakkaataa. Kan falfaluun furmaatu. Barraa qabarii raasa. Sagaltama garbaa guusaa. Waan falu cuubbuu kuusaa. Hin shakkine moo hin shakkine ree? Hin shakkine moo hin shakkine ree? Jiraan jira baataa jiraan jira nyaatu godaa hunda caalu waan tuuti bobeeffatu. Boorataan korma dhugaa boorataa booree galchuu baasaqii baasaqaa baay'ee bareedantu baasaqii baasaqaa baay'ee bareedantu baasaqii baasaqaa baay'ee bareedantu baasaqii baasaqaa baay'ee bareedantu. Hin shakkine moo hin shakkine ree? Hin shakkine moo hin shakkine ree? Taabotti marmaarti mucayyoon taabotti marmaarti akkamitti anjiisa dhagamtee irratti tamaarti. Taabotti marmaarti mucayyoon taabotti marmaarti akkamitti anjiisa dhagamtee irratti tamaarti.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin sirboottan addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. An Bafqaaduu Morodaatiin nagaatti bulaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.